sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu kun sagantaa filannoo faarfannaati filannoo faarfannaa jalatti akkuma beekamu yeroo kanaan duraas akkuma isin beektan ergaa isin nuuf barreessitan dhaamsa isin firoota keessaniif qabdan deebisnee gara firoota keessaniin ga'uun handhuura waamicha kanaa yommuu ta'u har'as kunoo likkee biraanuu wajjin dhaamsa keessan qabannee dhiyaanneerraa nu hordofaa.
Yoosef Bantii aanaa mana sibuu ganda hoborraa qilxuurraa qopheessitootaaf maatii isaa hundaaf tolasaa bantiif ashannaa fi wadaajoof bal'inaa dheeressaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Gammachiis Toliinaa aanaa mana sibuurraa abbaasaa obbo Toliinaa tarreessaaf haadhasaa Haaddee Muluu Magarsaaf likkituu amanteef waldaa guutuu wangeelaa guultiif qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
kumarraa bakaree waamaa agaloorraa qopheessitootaaf abbaasaa obbo bakaree nagaasaaf haadhasaa aadde shukkee ittaanaaf firoota isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanus kan keessanii ittiin eebbifamaa
Kun,
Taarikuu Mul'ataa Abunnaa Gindabaratirraa Sabboonaa Taarikuuf Burtukee Taarikuuf Wayituu Fayyisaaf Tasfaayee Mul'ataaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Tolasaa Waltajjii Aanaa Qondaalaarraa Maarqos Olaanaaf Maatiisaaf Firoota isaa hundaaf akkasumas dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Takkaalinya addunyaa iluu abbaa booraa yaayyoo irraa yirgaalim addunyaaf takkaa warquuf molaatuu addunyaaf zalaalim addunyaaf akkasuma qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera waan nu filteef galatoomii faarfannaan ittaanu kan keessanii ittiin eebbifamaa isaaniin
jedhu. Maltaayii nawaayii mboojii eeshakii kabu kaaswaari kakeera ijira cimsee anangan kabu. Maltaayii nawaayii mboojii eeshakii kabu kaaswaari kakeera ijira cimsee anangan kabu. Jagaleen bara duugooguma gaaf tokkoo rukutee dajaamsa ijjikoo garaan koosumarra kaayee saana gargaartee kan bommoorii moosi beeka yaadoo tokko hin qabu jireenyi koosi harka maltaa'ii nawaa hin koojjere shakkii hin qabu taasoo harka keerraan jira cimsee alaangaan qabu. Maltaayii nawaayii koojjiree shaakii kabu kaasoo harka keeraan jira cimsee anangaan qabu. Eeboo karraa harka dheeraa nagaaf gammachuu naa ta'eera. Nakiisee bukkee mirga keeraa nakiisee bukkee mirga keeraa kaayee saana gargaartee kan bommoorii moosi beeka yaadoo tokko hin qabu jireenyi koosi harka maltaa'ii nawaayee mkoojjee shakkii hin qabu kaasuma harka keerraa jira cimsee anaan kan qabu maltaa'ii nawaayee mkoojjee. Shaakii kabu kaasoo harka keerraan jira cimsee haraan kan qabu. Gargaarsa gooti janna tokkicha si tokkicha ni kenna dheera irra hin kenna hin jabeessa. Saana gargaartee kampoorii moosi beeka yaadoo tokko hin qabu jireenyi koosi harka maltaa'ii nawaayii koojjee shakkii hin qabu kaasuma harka keerraan jira cimsee anaan kan qabu maltaa'ii nawaayii koojjee shakkii hin qabu kaasuma harka keerraan jira cimsee anaan kan qabu. Maltaayii nawaayii koojjee shaakii kabu kaasoo harka keerraan jira cimsee anaan kan qabu. Maltaayii nawaayii koojjee shaakii kabu kaasoo harka keerraan jira cimsee.
Taarikuu Baacaa Aanaa Qilxukaarraarraa Baacaa Dhufeeraaf Lammeessaa Dhufeeraaf Dammituu Tarfaasaaf Ayyaantuu Baacaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Takkaa Warquu. hiluu abbaa booraa yaayyoorraa firoota isaa fi maatii isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
darajjii nagaasaa haroo limmuurraa amantoota waldaa masarata kiristoos naannoo isaaniitiif amantoota biyya lafaa maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanu kan keessanii kan ittiin eebbifamtan isiniif haa ta'u jenna.
hojjeta ammaa yoo fuuldura koo jiraateen kana hima galaataa kan waaqa koo. Akka dilli koo nagaa ta'e ayyoona jiru biyyoota irbaata ta'e seera koo hunduu daagaa ta'eeru garuu waaqayyo gooftaa warra naamuu mandachee nyaachise ameen bisii galataa naan immoo kaasootti na baachise garuu waaqayyo gooftaa warra naamuu mandachee nyaachise ameen bisii galataa naan immoo kaasootti na baachise. Otoo dinni na buuse na harka dhangalaase machaaldaadha na fuudhee garaarra tolna baase. Otoo dinni na buuse na harka dhangalaase machaaldaadha na fuudhee garaarra tolna baase.
maabiraat taammiruu aanaa iraarraa taammiruu qanaatiif tolaa mulgeetaaf gartuu taphattoota addis kilabiif marabbee taammiruuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera amaanu'eel surraa billoo bosheerraa abbaasaa obbo surraa raggaaf haadhasaa haadda yaadanii galaaniif waldaa lalistuu gibeef firoota saawundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Toliinaa Tarreessaa Aanaa Mana Sibuurraa Birruu Almaadiif Likkituu Amanteef Muluu Magarsaaf Qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Waan nuuf filteef eebbifamii faarfannaan ittaanus kan keessanii ittiin eebbifamaa isaanii jedhe.
Kodaadduun amanee jiru eebbaan na miillate. Daagaddu gooftaan ijoo sanaa middooti na fuute. Yaadannee kiyyoo baay'ee turee bakka kuufii cabu. Annaan darbee gooftaa barbaacha keessa naa kanna deemu. Yaadannee kiyyoo baay'ee turee bakka kuufii cabu. Annaan darbee gooftaa barbaacha keessa naa kanna deemu. Seera baay'ee gola keessaa qaba. Akkaan si eebbisuma mannaba. Ani beekaa iddoo jalqabe. Toofoo du'aan harkaa dhangalaafte. Daandii kamtu si miidhee rakkoo. Kan eenyu fontaanee mallikoo. Akka namaa miti milaalchike. Garaa koone nyaateen jaalallike. Akka namaa miti milaalchike. Garaa koone nyaateen jaalallike. Kodaaddu amanee jiru eebbaan na miillate. Daagaddu gooftaan ijoo sanaa middooti na fuute. Yaadannee kiyyoo baay'ee turee bakka kuufii cabu. Annaan darbee gooftaa barbaacha keessa naa ganna deemu. Yaadannee kiyyoo baay'ee turee bakka kuufii cabu. Annaan darbee gooftaa barbaacha keessa naa ganna deemu. Kan dangaramee natti hidhame yerootuma kootii na jibbame qaawwa kootiif gaddee utuu dhaabuu gadi buutee miisuus na barbaadu waa sodaachisaa irra na baddeen wayyaa ulfina koorkuufadhee utuun taa'ee guyyeroo dhugaa fooliin keefa godhaa nama waama utuun taa'ee guyyeroo dhugaa fooliin keefa godhaa nama waama. Kodaaddu amanee jiru eebbaan na miillate. Daagaddu gooftaan ijoo sanaa middooti na fuute. Yaadannee kiyyoo baay'ee turee bakka kuufii cabu. Annaan darbee gooftaa barbaacha keessa naa ganna deemu. Yaadannee kiyyoo baay'ee turee bakka kuufii cabuuf. Annaan darbee gooftaa barbaacha keessa naa ganna deemu. uturee jireenyi koo waan baay'eetti miidhamee keessi koo tarreen taanetu tuun of ilaalu gola kooti bukkee minni caalu iddoon taanetu tuun of ilaalu mana kooti bukkee minni caalu. Kodaannu waa baannee ijoollee faana millattee iddaa gaddu gooftaan achaasa naam iddootiin fuutee yaadamnee kiyyoo baay'ee ture kan kuufii cabu aannan darbee gooftaa barbaacha keessa naa kenna deemu yaadamnee kiyyoo baay'ee ture kan kuufii cabu aannan darbee gooftaa barbaacha keessa naa kenna deemu. Sabaayee jiran aarsi kedduu yaadeen nama taa'ee waanan godhuu nayyaada daamishee gaafa dhibbuu biraadamee namaan itti martuu ijjiitii koosii nammarii adda waan na barbaachisee sirkaa guddaa situu na teessisee tarree namaa galaata keetiif na wareegamaa situu na teessisee tarree namaa galaata keetiif na wareegamaa. Kodaannu waa baannee ijoollee faana millattee iddaa gaddu gooftaan achaasa naam iddootiin fuutee yaadamnee kiyyoo baay'ee ture kan kuufii cabu aannan darbee gooftaa barbaacha keessa naa ganna deemu yaadamnee kiyyoo baay'ee ture kan kuufii cabuuf aannan darbee gooftaa barbaacha keessa naa ganna deemu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Oobsiin darbaa oobsiin darbaa oobsiin darbaa Bunni waaqayyoo maddaan dabaa keessumatti of kennee inni harkasii qabaa. Oobsiin darbaa oobsiin darbaa oobsiin darbaa Bunni waaqayyoo maddaan dabaa keessumatti of kennee inni harkasii qabaa. Itti beekanii duwwaan waakasuu itti beekanii galaana gargar kutu itti beekanii daaraa keessaa kaasuu itti beekanii seenaa namaatti jiru oobsiin darbaa oobsiin darbaa oobsiin darbaa Humni waaqayyoo maallaan dabaa. Isumatti of kennee inni harkasii qabaa. Oobsiin darbaa, oobsiin darbaa, oobsiin darbaa. Humni waaqayyoo maallaan dabaa. Isumatti of kennee inni harkasii qabaa. Rakkoon keenya darbaa akka galaanaatti bira baatee deemtaa ija keenya argiti. Inni abdiisii kennee amanamaadha dubbinsaan shakkamu inni dhugaadha. Oobsiin darbaa oobsiin darbaa oobsiin darbaa humni waaqayyoo maallaan dabaa. Isumatti of kennee inni harkasii qabaa. Oobsiin darbaa, oobsiin darbaa, oobsiin darbaa. Humni waaqayyoo maallaan dabaa. Isumatti of kennee inni harkasii qabaa. darba obsiin darba Oli waaqayyoo maal dadhaba isuma toof kenne inni harkasii qaba obsiin darba obsiin darba obsiin darba Oli waaqayyoo.